mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi ry'amerika naho mu burundi turi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze amakuru yacu yo muri aka kanya uburundi bwohereje igice cya mbere cy'abakozi bo mu rugo mu bihugu byo mu kigobe cy'abarabu bafite amasezerano y'uko bazoshobora kugenda abantu bashika ibihumbi mirongo irindwi na bitanu ni ryo soko baduhaye eh, muri arabi sawudite ni ukuvuga yuko abatanguye kugenda n'abambere
ubu ni bwana ebimeni barafinda ni umuyobozi mukuru ushinzwe ibibazo by'abarundi bakorera hanze y'igihugu muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage b'abanyamurenge n'abafurero batuye muri gurupima ya bijombo bongeye kurema isoko rimwe naho uburusiya bwashize karim khan umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku rutonde rw'abo bushakisha ayo makuru n'andi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure y'amaradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri nigeria abantu barenga ijana bamaze guhitanwa n'imirwano hagati y'abahinzi n'aborozi muri leta ya plateau mu majyaruguru y'igihugu eugenia mukankusi adufitiye inkuru irambuye abagabo bafite imbunda birose mu midugudu kandi batwika amazu menshi mu karere ka mangu kuwa kabiri mbere byagereranywaga ko abantu batari munsi ya makumyabiri bapfuye abenshi bakaba abagore n'abana rwari urugomo rwo kwihimura ku bahinzi bari bishe umworozi n'amatungo ye yibasiye imirima yabo mu kwezi gushize nk'uko bivugwa na bero yahaya umworozi muri ako karere wo mu bwoko forani umuyobozi muri guverinoma y'akarere ka mangu minisita daniel caput yavuze ko hashyinguwe abantu bagera muri mirongo itanu abaturage bavuze ko abandi mirongo itanu bashyingurwa kuri uyu wa gatanu mu gihe bakirimo gushakisha baburiwe irengero mu bihuru bizengurutse akarere leta ya plateau ni imwe mu zituwe n'amoko menshi n'amadini atandukanye aho ubushyamirane hagati yabo bumaze guhitana abantu amagana muri iyi myaka urugomo akenshi rufatwa nk'ubushyamirane bw'amoko n'amadini hagati y'aborozi b'abayisilamu n'abahinzi biganjemo abakristu cyakora ihindagurika ry'ibihe no kwaguka k'ubuhinzi nabyo bifitemo uruhare rukomeye makute simon macam umuvugizi wa guverinoma ya leta ya plateau yavuze ko abayobozi barimo gusuzuma uko ibintu byifashe ariko ntibashoboye kuvuga umubare w'abahasize ubuzima bose abategetsi ba polonye uyu munsi basabye ubushinwa kwamagana intambara y'uburusiya kuri ukraine hari mu nama bagiranye mu murwa mukuru varzovi n'intumwa idasanzwe y'ubushinwa kuri ukraine n'uburusiya lihuye inkuru twateguriwe nanone na mugenzi wacu thomas kamirinde urwandiko bagenzi bacu bo mu itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp mu mpfunyapfunyo bafitiye kopi ntirutomora kamere k'ivyaha uburusiya bwagiriza karim kan urwo rwandiko rumudondora ariko uko ari rugira ruti yavutse igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa gatatu ko mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi yavukiye muri ekose umwidondoro wa karim kan waherekejwe n'ifoto yiwe yatangajwe n'ubwo bushikiranganji uburusiya butanguye kurondeza karim kan inyuma y'amezi abiri cpi isohoreje umutahe mpuzamakungu perezida w'ico gihugu vladimir putin na maria lvov belova komiseri mukuru araba ivy'agateka k'abana ku rwego rw'igihugu mu burusiya sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi mu mpfunyapfunyo ahanini yagiriza perezida w'uburusiya vladimir putin na maria vlova belova ivyaha vy'intambara birimwo kunyuruza abana ba ukraine uburusiya bwamirira kure ivyo vyagiriza ibiryo vyose vya sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi iyo sentare ikimara gutaburiza abo bategetsi babiri b'uburusiya umutahe mpuzamakungu wo kubahagarika uburusiya bwaciye butangura ico bwise amatohoza y'ivyaha mpanavyaha bwegetse kuri karim kan umushikirizamanza wa cpi n'abandi bacamanza batatu b'iyo sentare isasira ilahe mu holland mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka umurwa ukora amatohoza ku rwego rw'uburusiya wari wavuze ko karim khan yakoreye intebe ishushe yongera harementaniriza inzirakarengane uwo murwa ico gihe wavuga ko karim khan yari afise umugambi wo kugaba igitero kuri umwe mu bategetsi utatomoye amazina uburusiya ntiburi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi iyo sentare igisohora ibipapuro vyo guhagarika perezida w'uburusiya vladimir putin bwavuze ko uwo mutahe ataco uvuze kuri bwo barakoze diane ninahazwe adusomeye inkuru ivuga ko uburusiya bwashize karim khan umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cpi ku rutonde rw'abo bushakisha buramushinja ibyaha nari nababibabwiye abategetsi ba polonye uyu munsi basabye ubushinwa kwamagana intambara y'uburusiya kuri ukraine hari mu nama bagiranye mu murwa mukuru vasovi n'intumwa idasanzwe y'ubushinwa kuri ukraine n'uburusiya lihui inkuru twateguriwe na fidel niyongabo
icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa polonye vojiek gerwel yerekanye icizere ko ubushinwa buzokwiyamiriza ibitero vy'uburusiya muri ukraine kandi ko buzoburemera kugira busubire kubahiriza amategeko mpuzamakungu intumwa idasanzwe y'ubushinwa li wi yagendeye polonye iminsi ibiri nyuma y'urugendo rw'iminsi ibiri muri ukraine ni mu rugendo iyo ntumwa iri kwigira ku mugabane w'uburaya mu ntumbero yo kumenyekanisha umugambi w'ubushinwa wereke gutorera inyishu intambara iri kibera muri ukraine abategetsi b'ubushinwa batangaje ko li wi azoja kandi mu burusiya ubufaransa n'ubudagi ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa polonye bwatangaje ko bufise icizere ko ubushinwa buzofata ingingo ziboneka ku vyerekeye uburusiya igihugu buvuga ko kiriko kigabisha amakungu ko gishobora gukoresha ibigwanisho ruhwenyanganda ubwo bushikiranganji bwatangaje kandi ko polonye iteye impungenge n'ivyatangajwe n'ubushinwa vy'uko buzobandanya gukomeza imigenderanire n'uburusiya igihugu buvuga ko cateye ukraine intumwa idasanzwe y'ubushinwa li hui muri iyi ndwi yabwiye umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa ukraine dimitro kuleba n'abandi bategetsi ko ata buryo bworoshe buhari bwo gutorera inyishu intambara iriko ibera muri ukraine
muri burkina faso abasivili makumyabiri barimo abagore n'abana barishwe hagati yo kuwa mbere no kuwa gatatu muri iki cyumweru mu bitero bibiri by'abikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu hagati na hagati mu gihugu fidel niyonga barakomeza ku munsi wa gatatu w'indwi imigwi yitwaje ibigwanisho yarakoze ibitero mu mihana y'ahitwa birwimdure muri komine sanga mu ntara ya kurpelogo ihana urubibe n'ibihugu vya ghana na togo umutegetsi wo muri ako karere yatangarije itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ko abantu batari bake bahasize ubuzima umutegetsi yavuze ko iminsi ibiri imbere yaho ikindi gitero yise ic'intagondwa cakozwe mu mihana y'ahitwa Koango ihana urubibe n'imihana ya Birgumdure cyahitanye abantu batari munsi ya cumi n'umwe harimwo abapfasoni n'abana muri ivyo bitera amazu n'amamangazini vyaraturiwe n'ababikoze batwaye n'ibitungwa ivyo bitero vyemejwe n'abajejwe umutekano batangaje ko ibikorwa bijanye no kugarukana umutekano ahabereye ivyo bitero biriko biraba ababa muri komine ya Sanga baremeje amakuru yerekeye ivyo bitero mu kuvuga ko abahaba bariko bagerageza guhunga ibice babamwo kubera bafise ubwoba bw'ibindi bitero bishasha kubwo abantu baba mu karere ibitero vyabereyemwo imigwi yitwaje ibigwanisho yategetse abanyagihugu baba ahitwa Sudugwi ikindi gisagara kiri mu ntara ya Kulpelogo kuva mu mihana itari mike atari uko ngo bagaterwa mu minsi iri imbere intara ya Kulpelogo yarageramiwe n'ibitero vyabaye inshuro zitari nke naho igisirikare n'abasivile bagifasha bakoze ibitero ku ntagondwa z'abayisilamu
perezida wa siriya bashar al assad yagarutse mu muryango w'abarabu league arab hari hashize imyaka cumi n'ibiri siriya yarahagaritswe ibindi kuri iyi nkuru tubibaze diane nazwe umutegetsi mukuru wa arabiya sawudite ari umuganwa muhamed bin salman yakiriye perezida wa siriya bashar al assad mu nama y'ishiramwe ry'ibihugu vy'abarabu iri kwibera mu gisagara ca jeda muri arabiya sawudite mu buryo bwihariye yagize ati turahimbawe no kwakira perezida bashar al assad turizeye ko kugaruka kwiwe kuzoherekezwa n'amahoro arama muri siriya umushikiranganji wa mbere wa algerie aimina ben abdelman yuhira mu rya bin salman wa Arabia Saudite nawe ati twakire n'amashimashi ukugaruka kwa Siriya mu bavukanyi bayo ishamwe ry'ibihugu by'abarabu ryakumiriye Siriya muri uwo muryango muravyibuka mu mpera zo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe intambara ikaze muri ico gihugu iryo shirahamwe ryagiye kugarukana Siriya mu banyamuryango bayo mu kwezi kwa gatanu ko mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri Siriya ikaba yiteze gusubira kwiyubaka biciye mu migenderanire hiriko iranaguka hagati yayo n'ibihugu by'abarabu naho biruko hari bimwe mu bihugu nka Qatar bigihigimanga mu kunagura burundu imigenderanire na Siriya mu kwezi guheze Qatar yavuze ko ititeguye na gato kunagura imigenderanire na Siriya ariko icigira ko yumvikanisha ko ibi bitoba intambamyi yuko ico gihugu kigaruka mu ishirahamwe ry'ibihugu by'abarabu no muri diplomasi yavyo abategetsi ba Syria na Qatar uno munsi bakaba bakoranye mu ntoke baramukanya muri iyo nama bahuriyemwo
barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mukanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere ku mugabane w'i Burayi aho urukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu rwanze ko abimukira bazava mu Bwongereza boherezwa mu Rwanda Temistokle Mutijima yadukurikiranye iyo nkuru kuva uyu mwaka watangira abategetsi b'ubwongereza bamaze kubona hafi ibihumbi birindwi by'abimukira binjira mu gihugu bambukiye mu muhora Lamanche mu mato matoya baturutse mu gihugu cy'Ubufaransa umubare w'abambutse mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri warenze ibihumbi mirongo ine na bitanu minisitiri w'intebe w'ubwongereza rishi sunak yakomeje kwizeza mu magambo ye guhagarika ayo mato umwaka ushize rero ubwongereza bwagiranye amasezerano na leta ya kigali azatuma umubare utazwi w'abimukira woherezwa mu rwanda ngo abe ariho dosiye zabo zisuzumirwa ibyo ni ibijyanye no gusaba ubuhunzi ndetse no gutuzwa kandi nta burenganzira bafite bwo kujurira bijyanye n'aya masezerano ubwongereza bwamaze kwishyura u rwanda miliyoni ijana na mirongo itanu z'amadolari y'amerika bwana rishi sunake ku bijyanye n'aya masezerano yagize ati
ni mashya azagera ku ntego ariko kandi nizera ko anajyanye n'inshingano mpuzamahanga dufite icyakora abacamanza mu rukiko rw'uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu ibi barabyanze ubwo indege ya mbere yiteguraga kuguruka yerekeza mu rwanda mu kwa gatandatu k'umwaka ushize uru rukiko rwasohoye ikizwi nk'icyemezo nomero mirongo itatu n'icyenda gitambamira izo ngendo kubera ko zisa nk'izihonyora amasezerano y'inama y'uburayi ku byerekeranye n'uburenganzira bwa muntu ubwongereza bwashyizeho umukono inama y'uburayi ntabwo ibarirwa mu nzego z'umuryango w'ubumwe bw'uburayi mu gusubiza kuri ibyo leta y'ubwongereza yateguye itegeko rishya rizajya ritesha agaciro ibyemezo byafashwe n'urukiko rw'uburayi umushinga waryo uba urimo kugibwaho impaka mu nteko nshingamategeko kandi mu nama yagiranye n'inama y'uburayi muri iki cyumweru minisitiri w'intebe sunak yavuze ko azagerageza kumvisha abafatanyabikorwa b'i burayi ko hakorwa amavugururwa mu rukiko ubwarwo yagize ati
turashaka gukora ibishoboka ngo urukiko rw'uburayi ruhore rwitwara mu buryo buboneye rukore neza kandi mu mucyo bamwe mu basesenguzi bavuga ko uburayi butari mu mwuka mwiza wo kuganira n'ubwongereza nyuma y'aho iki gihugu cyivanye mu muryango w'ubumwe bw'uburayi madamu kamino murutera martinez ni umushakashatsi mu kigo giharanira impinduka mu burayi ati
ntabwo mbwizeye neza ko bazatera intambwe ngo binjire mu mavugurura y'ikindi kigo cy'uburayi ngo barashimisha bwana sunake na guverinoma ye itavugirwamo bijyanye na gahunda y'abimukira bamwe mu bo mu ishyaka rya sunaka ry'abatsimbaraye ku mahame ya kera barifuza ko ubwongereza buva mu nama y'uburayi bukanivana mu masezerano yayo ku burenganzira bwa muntu igihugu cyaherukaga kuva muri uwo muryango ni uburusiya bwawirukanywemo umwaka ushize nyuma yo gutera ikirene kuko ubu bwongereza bwakwivana muri uyu muryango madame kamino murutera martinez ati
mu guhangana n'ibikangisho bya nimuduhe ibyo dushaka cyangwa se twivana mu masezerano y'uburayi ku burenganzira bwa muntu no mu nama y'uburayi igisubizo gishobora kuba rwose nta kibazo nimukomeze mugende mube leta y'igicibwa nk'uko uburusiya bumeze nibwira ko byaba ari ikosa ku bwongereza gukora ibyo muri iki gihe na cyane ko nk'uko mbivuga dufite intambara hafi aha ku muturanyi muri Ukraine abagera kuri kimwe cya kane mu bimukira baje mu bwato butoya mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri bari abanyarubaniya ubwongereza bwasubije mu gihugu cyabo abagera ku gihumbi minisitiri w'intebe wa rubaniya mu kwezi gushize yavuze ko ubwongereza burimo guteshwa umutwe n'ibibazo by'abimukira
twababwira ko icyo cyemezo cy'urukiko rw'uburayi cyabaye umwaka ushize ahubwo igikomeje mu bwongereza ari impaka mu badepite ku buryo bagerageza gufata icyemezo batitaye ku mwanzuro wafashwe n'urukiko rw'uburayi muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage b'abanyamurenge n'abafurero batuye muri gurupuma ya bijombo mu ntara kivu y'epfo bongeye kurema isoko rimwe bari bamaze imyaka irenga itanu aya moko adasabana kubera impamvu zo umutekano muke ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri mu mujyi wa uvira muri kivu yepfo aba baturage baremye isoko yo mu gatanga iri mu bijombo biganjemo mu mihanda yo mu kumurambya kajembwe kiziba magunda irango mahita ndetse na masango muzuzi setonde ni umuyobozi wa sosiyete sivile yo mu bijombo asobanura yuko iyi soko yaremye nyuma y'ibiganiro by'amahoro ingabo z'abarundi n'iza farese zagiye zikoresha amoko atandukanye atuye muri ako karere nyuma y'igihe kirekire ayo moko adahura ibijombo hongeye kugaragaramo isoko ihujije amoko yose abapfurera abanyamurenge n'abanyinzu n'ababembe iyo soko yabaye umunsi w'ejo mu gihe hari hashize igihe kirekire abo bantu batarema isoko imwe kubera impamvu z'umutekano muke ariko nanone habaye ejo bundi haba ibiganiro cyane cyane bahujwe na bariya basirikare ba leta y'u Burundi kugira ngo hongere kandi hagaragare amahoro mu karere ka bijombo ndetse bifuza ko ayo mahoro ataba muri bijombo gusa akomeza ku bwa gitoga alexi waremye isoko avuye mu bano kumurambya vuga yuko usibye kuba babegereje ibidandazwa yashimye no kubonana n'abaturanyi be bari bamaze imyaka irenga itanu batabonana hari abapfurera twabanaga hano mu ndego bariho mu mabuga za kanzugu za kagogo bita duhura nyine bafite za shara nyine bari baje natwe twari dufite ibindi twajanye tujanika dufite nyine baragura natwe tugura ibindi turahura cyane nicyo ntikanshimije guhura n'abantu tutazi duherukana mwaherukanaga ryari hari hamaze igihe kirekire kuva intambara nyine zibaye muri iki gihugu nyine cya bijombo baragenda baje uruhande rwa maheta aba ariyo batura natwe tugatura hano za muranza na za mugeta akaba ariho tuba icyo gihe nicyo gihe duherukana nyine kuva intambara zatangira tutari tutarongera kubonana ubusanzwe abanyamurenge bari bafite isoko rimwe ryo kuwa mbere ryaremagamo n'abavuye mu mujyi wa buvira biganjemo abavira n'abashi mu gihe abafurero nabo bari bafite isoko ryo kuwa gatatu no kuwa gatanu ryaremagamo banyintu ababembe abavira n'abashi gasore karembere n'umwe mu bayobozi gakondo bo mu bijombo asanga isoko izatuma imibanire n'imigenderanire y'abaturage irushaho kuba myiza ijambo rya mbere ifite kugarura umutekano n'amakonfiyanse hagati y'abaturage bari bagize iminsi batabonana bahuraga ari uko baye barwana ariko kuba bahurira mu isoko bakagura ibintu bamwe bagura abandi bagurisha urumva hari ikintu kimwe zabifashije hagati y'abaturage benshi isoko yindi baremaga barema isoko yo mu mitamba y'akazi rimwe ibifite ibibazo byinshi kuko ijambo rya mbere ni kure yaremaga abantu bavuye ibubira akaba babazanira ibicuruzwa ariko iriya kuko ari isoko yo mu karere hagati n'ibyo bahinga bonyine bikabasha kugira icyo uzabafasha utagize ifaranga akagira ingahaha urumva bizabafasha cyane kuko ntiyagutegere imihanda y'abaturage abatuye muri gurupe mabijombo bavuga yuko ingabo z'u Burundi zifatikanyije n'ingabo za Kongo usibye gufasha abaturage gufungura iryo soko rya Gatanga zafunguye na zimwe mu nzira zari zarafunzwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho hagwiriye cyane cyane ubwibyi bw'inka ariko partire y'aho bashikiye mu by'ukuri birasa n'aho aho duhereye ibiganiro ibyo bintu byaragabanutse kuva izwiti z'ukwezi kwa kane ntabwo hongeye kumvikana ubwicanyi cyangwa se inka zibwa bene uko nguko numva ko ibyo bintu aribyo bagiye badufasha ngo muraragira hamwe abapfurira n'abanyamurenge turaragira hamwe mu by'ukuri inka ziririrwa hamwe inka ziririrwa mu rubiri z'abanyamurenge n'abapfurero zose zirirwa hamwe twagerageje kuvugisha ingabo z'uburundi n'iza kongo zafashije abaturage gufungura isoko ntibyadukundira gusa ingabo z'uburundi ziri mu ntara y'Kivu y'epfo zihari mu rwego rw'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu gihe ziri mu ntara y'Kivu ya ruguru zihari mu rwego rw'umuryango wa afurika y'uburasirazuba vedase ngabo ijwi ry'amerika uvira
tuve muri kongo tujye mu burundi aho leta yohereje igice cya mbere cy'abakozi bo mu rugo mu bihugu byo mu kigobe cy'abarabu mu rwego rw'amasezerano hagati y'uburundi na arabiya sawuditi inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza
abo n'abakenyezi n'abigeme cumi n'umwe ba mbere bariko baririmba mu gihe bari bageze ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi bariko berekeza muri arabia saudite Janet Uwimana ari muri bo uwo mukenyezi yaturuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko yahora ari umucuruza narigiye inama ndasanga yuko kuguma nicaye muhira ndiko nkora ibintu binjiza amafaranga ijana kugira nshobore guteza imbere umuryango wanjye guteza imbere igihugu cyane mbona ko byaba byiza cyane nararonse umugosi baranzanira kontra ndayisinya ndamenya umushahara ngiye kuwuko- gukorera basi muri make ngiye nishimiye akazi ngiye gukora ibintu mu masezerano byarimo byatumye ndema icya mbere ni uko navuye ngaha nzi yuko ntagiye kurondeza akazi ngiye nzi yuko ndi bushikire ku kazi umukenyezi wundi wo mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi yaramaze gutegura imigambi azokoresha yazohembwa amahera yanjye nateguye kuzoca norora inkoko ngira agashyirahamwe k'inkoko ndazorora zita amagi izindi ca shira mu kigega izindi baza kunshorera nyumva nezerewe cyane Epimene Barapinda umuyobozi mukuru ajejwe ibibazo by'abarundi bakorera hanze y'igihugu avuga ko igihugu n'imiryango bazohungukira turafite amasezerano y'uko bazoshobora kugenda abantu bashika ibihumbi mirongo irindwi na bitanu niryo soko baduhaye eh, muri arabi sawuditi ni ukuvuga yuko abatanguye kugenda n'aba mbere kuko bazoguma baragenda murabona yuko eh, akunko ni kanini cyane haba ku gihugu haba no kuri bo bonyene gusa imiryango yabo twibaza yuko bizogenda neza cyane mu gihe barose amafaranga y'agaciro bakagarukana ngaha mu gihugu bonyene bakiteza imbere reka n'igihugu kirashobora kongera koyo kuko abashomeri bazoba bagabanutse mu gihugu Jean Bosco Bizuru ni umuyobozi nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ryarungitse abakenyezi n'abigeme ni rimwe kuri cumi n'indwi yahawe uruhusha na leta y'u Burundi yemeza ko ibintu byose byatunganijwe ku buryo ata muntu n'umwe azobangamirwa bavuye ngaha basinye amasezerano wanashima bitandukanye n'ibyahora bibaho ubu bava ngaha bafite amanimero y'amatelefone n'amadirese yose aho bazokorera kandi bazi n'umushahara bazokorera ayo mafaranga buguruje amakonte azoshikira ko ishyirahamwe ntiza kuraba cyangwa leta y'u Burundi ize kuraba kuri ayo makonte yabo ni amakonte bigerera bo nyene bitunganywa bakamenya ati naka azokurako amafaranga cyangwa ntawe uzoyakurako bagiye biciye mu nzira iroranye kuko ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia Saudite buzaba bubazi hanyuma hariya basaba bakira dufise amanimero yabo twebwe am- n'umuntu abakoresha turamufise inimero na adrese n'inzu tuba tuzi aho itumbereye ibi na Barapinda arabyemeza turafite icyizere ko bizogenda neza kuko cyane rwose ubundi burakurikirana kuva ngaha n'ubu lisite yacu hariya muri arabi sawuditi turafite ambasade yacu hariya iri kubikurikirana neza irafite lisite y'abagenda bose kandi ikabakira niyo ibakira washaka hanyuma ikakibashyikiriza n'amajansi hariya nyine bazokora n'amajansi hariya iwacu Ishyirahamwe NST we ton frère rirwanya urucuruzwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyagero ririruhutsa Prime Mbarubukeye ni wariyobora akanyamuneza mu ishyirahamwe turongoye ikeza kubera iri- kuri icyo gikorwa eh, cy'iteka ryagizemo uruhara rudasanzwe kugira ngo eh, gishike aho kigeze uno munsi Eh, icyo gisata kijemwo amategeko ku byari byaragaragaye muri kahise yuko icyo gisata cyarimo ibintu byinshi bita- bidatonze neza kandi n'ababikora batabikora hisunzwe amategeko bigatuma rero abagenda muri ibyo bihugu by'abarabu barahura n'ibibazo bidasanzwe agateka kabo kagahungabanywa eka mbere hariho n'abahasiga n'ubuzima utuzi twa rubu mu bihugu by'abarabu ku barundi ni utw'abakenyezi n'abigeme abagabo n'imisore nabo bariko barategurwa ariko ntibaragerwako abagenda bose babanza kwigishwa imico y'igihugu baroyemwo kandi bakipimisha indwara ishyirahamwe ryose ribanza gutanga ingwate y'imiliyoni mirongo itanu z'amarundi ishobora kuramira abakozi mu gihe baba bagize ibibazo ibi byategetswe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu ingingo yo gutwara abakozi biciye mu mashyirahamwe yazwi na leta yaje inyuma y'imyidogo myinshi cyane cyane y'abakenyezi bavuga ko bakorera buferi abandi bagahohoterwa hakaba n'abicwa mu gihe bari kurondera ubuzima mu bihugu by'igigobe cy'abarabu ni ingingo kandi izogabanya urucuruzwa rw'abantu mu gihugu muri raporo yacu yatangajwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi k'umwaka uheze weyeme ikigo ca onu kijejwe abimukira cavuze ko abarundi igihumbi n'amajana indwi na mirongo itatu na batanu bagurishijwe hagati y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mirongo umunani kw'ijana y'abacurujwe bakaba ari igitsina gore eroge buri kaneza ijwi ry'amerika
makuru y'imikino na siporo harabura amasaha gusa kugira ngo rwambikane hagati y'amakipe umunani agiye guhurira muri kamarampaka y'irushanwa rya basketball africa league muri beka arena aho ni i kigali mu rwanda mugenzi wacu jean claude munyandinda aratubwira uko ibintu byifashe ayo makipe yakereye imihigo ni stade marie yo muri mali as douane yo muri senegal abidjan basketball club fighters yo muri cote d'ivoire al ahly yo mu misiri petro de rwanda yo muri angola ferroviario da beira yo muri mozambique cape town tigers yo muri afurika y'epfo na reg basketball club yo mu rwanda ibimenyetso byatangiye kwigaragaza mu mujyi wa kigali ko mu nzu y'imikino ya beka arena bizaba ari umuriro amwe mu makipe yo hanze y'u rwanda nka petro de rwanda arimo kwishakira abafana ndetse hari na bamwe mu rubyiruko iyi kipe yamaze guha ikiraka cyo kuzaza kwiyogeza ikipe ihagarariye u rwanda muri iri rushanwa rya bare ariyo reg basketball club ivuga ko ifite intego yo kugera kure hashoboka ikigorora n'abafana bayo kuko umwaka ushize yabatengushye igatsindirwa muri kimwe cya kane kirangiza maxime mwiseneza ni umutoza wungirije muri iyi kipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu rwanda intego dufite ni ugutsinda uko ubizi ntabwo wavuga ngo uragera ku gikombe utaratsinda n'umukino wa mbere wa kimwe cya kane ingufu zose tuzishyize kuri uyu mukino wa kimwe cya kane navuga ko umwaka ushize ntabwo byaduhiriye dukina n'ikipe ya fat tumenyereye gukina n'aba abarabu nibyo biri kuduha ingufu zo kuza gutsinda iyi manche kuko abarabu bakina umukino w'ubwenge bwinshi ariko ntabwo bashyiramo ingufu nyinshi ni abantu tumaze kumenyera gukina iyi ni bare ya kabiri twijeje abanyarwanda ko tugomba kugera tugatsinda umukino tugakomeza imbere noneho tukabahesha ishema mu kwitegura iyi mikino ya kamarampaka reg basketball club yatsinze ikipe ya apel basketball club mu mikino itatu yo kwipima nubwo abakinnyi n'abatoza ba reg basketball club bavuga ko bagomba kwitwara neza bagahesha ishema abanyarwanda hari bamwe mu bakurikiranira hafi umukino wa basketball basanga iyi kipe nta cyizere itanga twumve uyu munyakigali egide niringiyimana amahirwe twavuga ko asa nkaho uko mbibona navuga ko bisa nkaho ntayo kubera ko ese ubundi tubanze turebe icyatumye itagera muri ane ya mbere cyarakemutse icyo ni kimwe ikindi ese noneho dukurikije uburyo yitwaye muri aya marushanwa yo gushaka karifikasiyo yo kugira ngo bazagaragare muri iyi bare yo mu rwanda ese bitwaye bate ibyo rero ni kimwe mu guhita bikugaragariza uburyo izitwara no muri iri rushanwa ni ku nshuro ya gatatu u rwanda rugiye kwakira imikino y'icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya basketball africa league umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu rwanda desire mugwiza asobanura ko ibi ngibi byabaye umusemburo wo guteza imbere ibikorwa remezo by'uyu mukino dore ko hubatswe ibibuga byinshi kandi bigezweho hari ibibuga byinshi bari kubakwa kandi byubatswe mu buryo bugezweho cyane cyane mu buryo bufasha abakinnyi kutavunika navuga nk'icyorezo cya kepa ikigo cya seko hari cy'abashinwa muri free zone hari ikibuga cya risedo kigali hari ikibuga cya kimironko cyubatswe ku bufatanye ku nkunga ya basketball african league imbuto foundation minisiteri ya siporo ndetse na federasiyo kizataha kuwa gatandatu ibi byose ni ibibuga byagiye byubakwa kandi mu buryo bugezweho desire mugwiza araboneraho guhamagarira abakunzi ba basketball mu rwanda kuzaza ari benshi gushyigikira ikipe ya reg basketball club ihagarariye u rwanda reg ntabwo ihagarariye urwego ahubwo ihagarariye igihugu ni ukuvuga ngo ni twese abanyarwanda turifuza ko bazaza kwishyigikira kuwa gatandatu kugira ngo nabo bayihe bayitere ingabo mu gitugu kandi turizeye neza yuko dufatanyije twese uyu mukino tuzawutsinda dufashije abari mu kibuga natwe twabatiza imbaraga bakabona ko tubashyigikiye twakwizera ko tuzawutsinda ni uguhamagara rero abanyarwanda bose abakunzi ba basketball abakunzi ba siporo kuza muri bike arena kugira ngo dushyigikire ikipe yacu nk'abanyarwanda iyi mikino ya kamarampaka ya basketball africa league izatangira ku cyiciro cya kimwe cya kane kirangiza kuwa gatandatu no ku cyumweru kuwa gatandatu guhera isaa kumi z'umugoroba ku isaha yo mu rwanda no mu burundi ikipe ya stade malien yo muri mali izahura na cape town tigers yo muri afurika y'epfo hanyuma guhera isaa moya n'igice hakazakurikiraho umukino uzahuza reg basketball club yo mu rwanda na al ahly yo mu misiri uyu mukino kandi muzawukurikira uko wakabaye kuri radiyo yanyu mudatenguha ijwi rya amerika ku cyumweru nabwo hazaba imikino ibiri ya kimwe cya kane kirangiza as douane yo muri senegal izahura na ferroviario da beira yo muri mozambique guhera isaa kumi naho petro de rwanda yo muri angola ikazahura na abidjan basketball club fighters yo muri cote d'ivoire mu mukino uzatangira isaa moya n'igice byari claude munyandinda i kigali
jean claude munyandinda umunyamakuru w'imikino w'ijwi ry'amerika turamushimiye nk'uko yari abivuze umukino wa kabiri w'ejo uzahuza ikipe ya al ahili yo mu gihugu cya misiri na reg yo mu rwanda tuzawubagezaho uko wakabaye guhera isaa moya z'ijoro ku munsi w'ejo wa gatandatu aha naho ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire mwebwe mwese mwagize uruhare muri muri aya makuru nshimire enjeniyeri Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia Taha niwe wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza weekend nziza